iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda no kuri mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mukatwumvira mu rwanda kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno mugoroba w'umunsi wa kane muri studio gatanu muri kumwe na oriyani itanga ishaka na tomasi kamilindi ku munsi wa kane ku itariki ya makumyabiri na kabiri y'ukwezi kwa kabiri turabashoje mwese by'umwihariko abaskuti n'abajide kuri uyu munsi wanyu rero ni umwanya w'amakuru mu kanya turahera ku yo hirya no hino ku isi nk'uko mubimenyereye hanyuma tuze kugera ku yo mu karere k'ibiyaga bigari arimo ikibazo cy'impunzi za kiziba n'inama y'abakuru b'ibihugu ba EAC birumvikana n'amakuru yo mu Rwanda no mu Burundi
leta y'uburundi rero ikaba yayamiriye kure ibiri muri ico cegeranyo caraye gishikirijwe uko cakabaye kuko cakozwe n'uruhande rumwe atawe rugishije inama uyu ni philippe nzobona riba umuvugizi wa leta y'uburundi yiyamiriza raporo y'ishami rya onu rifasha abantu batishoboye oca ku bitigiri vy'abantaho nikora mu burundi ayandi makuru naho muri nigeria bamwe mu bigeme bari biketswe kuba baranyurujwe na boko haram mu ntango z'iyindwi babonetse
hcr ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi irimo irajyana mu bindi bihugu abimukira bafungiye mu kaga muri libiya
muri amerika naho perezida donald trump avuga ko abigisha bakwiye kuronswa inkoho bokoresha mu kazi mu gihe vyoba ari ngombwa ayo makuru n'ayandi avugwa hirya no hino ku isi no mu karere k'ibiyaga binini twayabateguriye ni menshi mugume ku maradiyo yanyu duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahereye muri nigeria abategetsi muri nigeria batangaza ko bamwe mu bigeme bari biketswe kuba baranyurujwe n'umuhari w'abagwanyi boko haram mu ntango z'iyindwi babonetse abo bigeme bari barabuze amarengero yabo batowe batowe ejo ku munsi wa gatatu ku mipaka w'ibigwati bibiri vya yobe na borno ni nyuma y'iminsi ibiri abagwanyi ba boko haram bagize igitero ku ishuri rya leta riri mu kigwati ca dapchi mu buraruko bushira ubuseruko bw'ako karere ka yobe abantu bakurikiranira hafi ikibazo c'abo bana b'abigeme bavuze ko vyagiye kumenyekana ko abanyeshuri mirongo icenda n'umwe babuze nyuma y'aho vyibonekeje ko batari ku rutonde rw'abanyeshuri batonze ku ishuri muri ico gitondo c'ejo ibura ry'abo bana ryateye amakenga abantu benshi kuko baketse ko ari irindi nyuruza ry'abana b'abigeme nk'iriheruka kuba muri nigeria mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane aho amajana abiri na mirongo indwi na batandatu banyuruzwa na boko haram haciye hafi imyaka ine rero abigeme ijana muri bo mu banyurujwe ku ishuri rya chibok n'ubu atamarengero yabo azwi
kuva mu kwezi kwa cumi na kumwe gushize hcr imaze gukura abantu barenga igihumbi muri libiya ibajyana mu bindi bihugu cyane cyane mu byo mu burayi ikoresheje indege irateganya kandi gukomeza kujyana n'abandi amagana iby'umwihariko abana n'abagore kubera ko ngo bari mu kaga gakomeye kandi iba yabyumvikanyeho na leta ya libiya ibyo byose ni mu rwego rwo gushakira igisubizo kirambye abimukira baba mu bigo by'imfungwa muri libiya mu buzima budafite aho buhuriye n'ubwa muntu abenshi muri abo bimukira bakomoka muri eritreya sudani y'epfo na somaliya hcr ibajyana rero mu burayi ariko si honyine no muri afurika twavuga nko mu burayi igihugu cy'ubutaliyani naho muri afurika igihugu cya niger abo yasabiye kuva muri libiya bose hamwe bararenga ibihumbi mirongo ine nk'uko umuvugizi wa hcr carlota sami yabitangarije ijwi rya amerika
amakuru avugwa hirya no hino ku isi arabandanya hano muri amerika naho perezida wa amerika donald trump abandanya kumenyesha iciyumviro cy'uko abigisha bo mu mashuri ya leta bashobora kuzoronswa ibigwanisho bokoresha mu kazi mu gihe vyoba ngombwa ku rubuga rwiwe rwa twitter hatomora neza icyo cyiyumviro perezida trump avuga ko abazohabwa ibyo bigwanisho bazoba abazoba barahawe imyimenyerezo yo kubikoresha harimwo nk'abahoze mu gisirikare canke abasanzwe bafise ubumenyi bwo kubikoresha trump avuga ko guha abigisha inkoho ntonto ngendanwa zihishije kuri abo babigisha babifitiye ubumenyi bashobora kuzikorera kuzi- ku- kuzikorako mu mwanya muto bakivuna umwansi eh, umugi- umugizi wa nabi afise ibibazo mu mutwe mu gihe yoza ku ishuri afise imigambi igayitse trump yashikirije ico cyumviro mu nama yagirishije ku biro vya white house inyuma y'indwi imwe iheze habaye igitero cyahitanye abana cumi n'indwi ku ishuri ryitwa stoneman douglas high school mu gisagara ca parkland muri leta ya florida intambara yo muri siriya ishobora kuvamo intambara hagati y'ibihugu byose byo mu karere k'uburasirazuba bwo hagati ni minisitiri wungirije w'ububanyi n'amahanga wa irani abbas arakci wabitangaje none mu kiganiro yagiranye na radiyo bbc y'abongereza yavuze ati ubwoba ni bwose ko intambara ishobora kurenga imipaka ya siriya abbas arakci yanze kuvuga ariko ko irani ariyo yohereje indege ya gisirikari itagira umuderevu drone muri isirayeli iturutse muri siriya mu cyumweru gishize Isra- isirayeli yarashe iyo ndege irayihanura ihita irega irani ko ariyo yayohereje minisitiri w'intebe wa isirayeli benjamin netanyahu avuga ko irani ariyo iteye ubwoba cyane igihugu cye hagati aho indege ya gisirikari ya isirayeli nayo yararashwe irahanuka muri Isra- muri siriya isirayeli nayo yahise yohereza izindi ndege z'intambara zirasa ibigo bya gisirikari bya irani biri muri siriya uru rwikekwe rwose rero nirwo rutuma izi mpungenge z'uko ibihugu bishobora kurwana bwiyongera muri ibyo byose uburusiya nabwo bushobora kuba bwarohereje muri siriya indege z'intambara zitavuga zigezweho cyane zo mu bwoko bwa sukoyi mirongo itanu na karindwi abahanga mu bya gisirikari bavuga ko biramutse ari byo uburusiya bwaba burimo bwongera ingufu zabwo muri siriya ku buryo bukomeye kandi ko bwaba bwiteguye intambara ikomeye kurushaho muri siriya muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani abo rero ni bamwe mu baganiriye n'ijwi rya amerika b'abahanga mu bya gisirikare
ahandi naho mu gihugu cya peru imodoka yari itwaye ingenzi nyinshi mu gihugu hagati yagize isanganya ihenuka mu misozi ihitana abantu mirongo ine na bane iryo sanganya ryari ribaye ku nzira yitwa pan american highway mu bumanuko bw'igihugu mu karere ka erekipa abategetsi baracyatohoza icyatumye iryo sanganya riba hari abatari bake bashoboye kurokogwa bashoboye kurokogwa na kajugujugu yamara bari bafise ibikomere bidasanzwe ribaye isanganya rigira kabiri muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani mu kwezi guheze irindi sanganya ry'umuduga wunguruza ingenzi ryahitanye abantu mirongo itanu na babiri mubandanya kumviriza radiyo ijwi ry'amerika isamiraniye i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse site yacu ya interineti aho mushobora kumviriza amakuru canke mukasoma ayandi makuru avugwa hirya no hino ku isi ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com
amakuru rero yo mu biyaga bigari murabizi impunzi z'abanyekongo mu nkambi ya kiziba zimaze iminsi itatu zikambitse ku biro bya hcr ishami rya karongi mu burengerazuba bw'u rwanda igipolisi cy'u rwanda ntawe cyemerera kubagemurira claude ganza munyamagana ari aho ngaho i karongi ubu turi kumwe kuri telefone claude we
karame karame niko mu masaha ashize watubwiraga ko abapolisi bagose izo mpunzi kandi ko batazemerera kugemurirwa ubu ngubu hari icyahindutse
ngira ngo hahindutse byinshi cyane eh, kamirindi nk'uko nari nabivuze mbere ya saa sita abapolisi byagaragaraga ko bari biteguye urugamba bari mu muhanda kibuye kiziba aho batangiraga bashyiraga ibikoresho n'ibiribwa bari bamaze iminsi itatu bakambitse ku biro bya hcr ishami rya karongi Ah, ku bazi wenda rubengera ukomeza mu mujyi wa kibuye ukomeza umuhanda werekeza rusizi urenze gato ku bitaro bya kibuye werekeza nyamishaba ni hafi hirya gato cyane urenze ikorosi rimwe ry'ibumoso ahateganye neza n'ibiro by'intara y'iburengerazuba mu nyubako ikoreramo aho ngaho niho impunzi zari zimaze iminsi itatu ziri rero ni naho abapolisi n'abasirikare bari basanzwe bagosiza impunzi noneho baziroshyemo babanje kuboherezamo ibyuka biryana mu maso ibi bizwi nka tiya gasi cyangwa se gaze na karamutiyeni mu ndimi z'amahanga bamwe bagerageza kwirwanaho ariko kuko nta ntwaro bari bafite ntabwo bashoboraga guhangana n'abafite ingabo ndetse n'imbunda humvikanye amasasu menshi impunzi ziratatana hari mu masaa kumi n'imwe na mirongo ine z'umugoroba bamwe ndetse bakomeretse nubwo tutabashije wenda kubona neza niba hari abapfuye mu buryo bugaragara ko bitari byoroshye nyine kugenzura ariko bamwe mu bo twaganiriye muri iyo nkundura hari umwe mu bo twabwiye ijwi ry'amerika ko hari mushikiwe na murumuna we apfuye kandi ko yabibonye nyuma imodoka zahise ziza gutwara abakomeretse haza za ambilanse ndetse n'izindi modoka harimo yari yanditseho minisiteri y'ubuzima babatwara ku bitaro bya karongi hanyuma nyuma hari indi modoka yaje gutwara abari bari ruguru ahari hari ibintu byabo ntabwo twabashije kumenya neza niba mu by'ukuri bari bazima cyangwa bapfuye ariko batwaye mu kamodoka ka pikapu utu twa dubule kabine ni abapolisi baburije iyo modoka ubu ngubu rero kamirindi aho ngaho bari bari nyine icyahagaragaraga nyuma yaho gatoya ni ibikoresho bari bahafite byaba ibiryamirwa ndetse n'ibindi n'ibyo byagaragara ku musozi gusa ariko abantu bo bari bari gusubizwa mu nkambi ubu nibwira ko bakiri mu rugendo kuko ni mu kanya gashize ntabwo baba bagezeyo
niko se byari bimeze Claude we ya kiripine bari kimwe mwambaza yego nk'ubwo ngubwo uratubwira uti hashobora kuba hari n'abantu bapfuye ntawabimenya ntabwo muraganira n'igipolisi usibye abantu bamwe bo mu miryango bakubwiye ko baba bashobora kuba bapfuye ariko niba hari abakomeretse hari ahantu wowe ku giti cyawe wabonye amaraso hasi aho ngaho ku butaka
uretse kuyabona hasi hari abo twabonaga narindi kumwe n'abandi banyamakuru babiri bo kuri bbc batunyuragaho hari abari bakomeretse amaboko baza batubwira bati dore aho bandashe abandi bakaza bigaragara bavirirana banaboroga bavuga ngo badukubise hari n'abari bicaye aho ngaho bambaye amapingu ariko bigaragara ko bakomeretse mu by'ukuri abakomeretse bo bagaragaraga uretse kubona amaraso hasi umuntu yababonaga ariko abapfuye bo ntabwo twabashije ntabwo umuntu yabihamya neza niba bahari niba banahari ngo ni bangahe ariko abakomeretse bo bagaragaraga bari bahari ubu rero aho ngaho ku cyicaro cya hcr karongi nta mpunzi n'imwe igihari babakubuye babasubizayo
ni ukuvuga ngo nta muntu n'umwe ugihari uretse ibyo bintu byabo byari bihari cyangwa se wenda n'ababa bashinzwe umutekano baba bagihari kugira ngo babe babirinda cyangwa se mu bundi buryo ariko nta mpunzi n'imwe yari ikiri aho ngaho mu gihe izo modoka zazaga gutwara abakomeretse bigaragara ko batashobora kugenda hari hari hakiri abapolisi benshi bari ruguru bagaragara twagerageje no gushaka kuhegera ariko baradukumira badusubiza inyuma ari naho bari bari gushyirira abo bantu mu modoka tutabashije kumenya niba bari bazima cyangwa se baba bashizemo umwuka ubu rero uretse mu kanya gato nabwo aha mu mujyi nabonaga hari abakigenda kuko bari bagiye batatana bagiye batandukana n'abandi hari abakiriye mu kivunge baherekejwe n'abapolisi ndetse n'abasirikare ariko hari n'abandi bagiye bagenda nyuma urusorongo kubera ko bagiye batandukana n'abandi mu magambo make dusubiye inyuma aba bantu bari bari aho ngaho ku cyicaro cya hcr i karongi mu burengerazuba bw'u rwanda banganaga gute nk'imibare watanga ni nk'iyihe nanone kugira ngo twibutse abamaze iminsi babikurikirana ikindi nanone ukomerezeho wibutsa nanone ibyo basaba ibyo basabaga kuki bagiye muri iyo myigaragambyo
ngira ngo nta mibare nanone ihamye twambahamya ngo ni bangahe bari bahari ariko bavugaga yuko abari bahageze mbere babarirwaga nko mu bihumbi bitatu ubwo ni ku munsi wa kabiri hanyuma ku munsi wa gatatu haje kwiyongeramo abandi ku buryo bavugaga ko bashobora kuba bamaze kugera noneho mu bihumbi bitandatu ariko kuri uyu wa gatatu ubwo ibi byabaga hari abari baramaze gusohoka inkambi batakirimo kuko amabwiriza yari yamaze kujyaho ni uko usohotse atemerwa kongera kugarukamo bivuze ko hari abari bavuyemo batongeye kugaruka kubera ko ayo mabwiriza yari yamaze gushyirwaho nyine ko nta bashobora kongera kugarukamo baba abari bagemuye abari bagiye gushaka imiti cyangwa se abari bagiye hanze ku zindi mpamvu izo ari zo zose ntabwo basohokaga bishoboka rero yuko uwo mubare wenda w'ibihumbi bitandatu niba bari bagezeyo bari bamaze kugabanyuka icyo kuvuga rero ngo ibyo basabaga ni ibintu byinshi ariko wenda ngiye kuvuga muri make yego icya mbere bavuga yuko nta buvuzi bukwiye bari basigaye babona kubona amataransiferi ku barwayi cyane batavurirwa ku bigo ku kigo nderabuzima cyo mu nkambi byari ikibazo hanyuma bakanavuga n'ibijyanye n'uburezi nabwo ngo butari bugihari mu buryo bufatika Uh, hanyuma hakiyongeraho no kuba ngo bahura n'akarengane gakabije aho uh, nk'abantu bamwe na bamwe babaga bafite mbabarire babaga bafite amadosiye abemerera cyangwa se aganisha ku kuzatuzwa mu gihugu cya gatatu amwe yarigiswaga ntibamenye irengero ryayo abandi bakaba babimenya ariko ntibigire gikurikirana hakaba no kudahabwa serivisi neza kubera abo bari bo uburyo ashobora kujya gusaba serivisi runaka akaba yayimwa cyangwa akayihabwa nabi kubera kuba ari impunzi hakaba no kuba ubusumbane bukabije mu kazi ku bagize amahirwe bakakabona mu buryo bw'imishahara ku buryo umuntu w'impunzi ufite amashuri angana n'ay'umwenegihugu bakora n'akazi kamwe ushobora gusanga amukubye inshuro zigera ku icumi mu buryo bw'umushahara hari no kuvuga yuko midimari ni minisiteri ifite impunzi mu nshingano itabaha uburenganzira bwo kwitorera ababayobora ndetse n'abo batoye ntibahabwe uburenganzira bwo kugaragaza ibibazo by'impunzi bahagarariye bagashyirwaho iterabwoba mu buryo butandukanye hari abo leta ngo ifate ikabafunga nta bisobanuro ikazabarekura igihe bishakiye banavuga yuko ngo leta ifite gahunda yo kubinjiza muri gahunda za leta harimo nko kubashyira mu byiciro by'ubudehe ibyo batekereza ko bishobora kuba biganisha ku kubatuza kandi batarabisabye n'ibindi birimo noneho n'igabanuka ry'ibiribwa ariko ryo bavuga yuko n'ubundi bisanzwe biri rusange ntabwo Yego.
ari ikibazo cyabo cy'umwihariko gusa yego claude ganza urakoze aho ngaho i karongi umaze iminsi udukurikiranira iki kibazo cy'impunzi z'abanyekongo baho ngaho nyine kiziba urakoze
murakoze cyane kamirimbi hagati aho hcr ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi rimaze gusohora itangazo risaba ko abantu batakoresha ingufu zikabije mu gifaransa appel au calme et à la retenue muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda
amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini arabandanya inama nkuru y'abakuru b'ibihugu byo mu karere ka afurika yo mu buseruko yatanguye icese uyu wa- kuri uyu wa kane i kampala mu gihugu cy'ubuganda visi perezida w'uburundi gaston sindimwo yaserukiye uburundi avuga ko naho ikibazo cy'ibiganiro by'abarundi kitari ku rutonde avuga ko eh, i- i- ku rutonde y'ibintu bazokwiga yiteze ko umuhuza benjamin mukapa ashobora gutangaza ko amabanga yashinzwe y'umuhuza yarangiye kandi ko n'abategetsi bo mu karere bazoherekeza umugambi abarundi batanguye wo kuganira Eh, reka tumutege amatwi hatangure avuga ku byaranguwe n'abategetsi kuri uyu munsi hari mu kiganiro na mugenzi wacu frederic nkundikije
icyo nakubwiye nk'uko wabivuze eh, turi mu nama n'ibyo y'abakuru b'ibihugu b'akarere bo muri afurika y'Ubus- y'ubuseruko aho eh, twaje ubu dufite ku rutonde inama zibiri inama ya mbere ni umwiherero urimo abashikiranganji bajejwe ibikorwa bya leta abashikiranganji bajejwe amagara abashikiranganji bajejwe amasoko ntanganguvu Eh, uwo umwiherero rero uraba n'ingene eh, twoteza imbere ibikorwa bya leta muri aza amabarabara ibibuga by'indege canke ibintu byo kubaka indarayi eh, hamwe no kuraba ingene amagara yifashe muri kano karere kacu Eh, muri ivyo rero bikorwa uno munsi nivyo byatanguye aho eh, twatanguye twumva ingene ivyo bashitse ko abashikiranganji mbere n'abahinga bajejwe ivyo mu ncamake icyo twavuga kuri uwo mugambi ni uko eh, uburundi bufise imigambi ishika ine canke itanu kandi iyo migambi ishika itanu yose ikaba yashizwe ku rutonde rw'imigambi cumi n'indwi eh, twafashe yuko izoranguka muri uyu mwaka mu bindi bibazo mu gutegekanya kwiga muri iyo nama nkuru y'abategetsi batwara ibihugu hariho ikibazo cy'ibiganiro ah, vy'abarundi murazi ko ibiganiro vya nyuma vyaheruka mu kwezi kwa cumi na kabiri bikaba bitegekanijwe rero ko muhuza azoshikiriza icegeranyo ku vyerekeye ivyo biganiro leta y'uburundi yiteze iki kuri ico cegeranyo bwa mbere ni uko twabwiye yuko ibyo biganiro eh, ku rutonde rw'izokwigwa ivyo eh, nta kiriko mugabo eh, dusanzwe tuzi yuko eh, kenshi na kenshi eh, umufasha w'umuhuza w'abarundi araza agatanga raporo Eh, twebwe icyo twiteze ko ni uko abarundi eh, amahoro n'umutekano byagarutse mbere tukabona yuko eh, abarundi bitunganiza ibyabo mu mahoro n'umutekano Eh, tukaba tuzi amanama yagiriwe mu burundi n'abanya- n'abanyamigambwe Eh, tukaba tuzi ibikorwa bitandukanye byagiriwe mu burundi Eh, tukaba twizeye yuko uyu muhuza azoshikiriza avuga yuko tuburavye ingene amahoro n'umutekano vyashitse mu burundi dusavye abakuru b'ibihugu ko boherekeza uyu mugambi w'amahoro abarundi bariko bararangura atangorana Eh, uravye n'ingene abarundi barenga ibi- miliyoni zitanu bamaze kwiyandikisha mu kuja gu- gusidukana niyo kugira ngo bita amatora y'iby'izo shingiro Eh, nibaza yuko ikintu nyamukuru ni uko uh, uyu muhuza mukapa azoshikiriza ni uko un- uko ndabibona ni uko azovuga yuko eh, igikorwa ciwe carangiye kuko mu burundi hari amahoro nk'uko mubizi abatavuga rumwe na leta barimwo na senarede barabonanye n'umuhuza mu ndwi iheze baraheza baramushikiriza ivyiyumviro vyabo abatavuga rumwe na leta muri rusangi basaba ko ivyo biganiro vyobandanya kandi bitobandaniriza mu burundi aho leta y'uburundi mubivuga kwiki Eh, twebwe eh, namwe ndababwiye kuva kera eh, bavuga abasenareri cyangwa abandi eh, twebwe uyu ni umugwi washinzweho kugira ngo eh, uze ura- urabuza eh, ingendo cyangwa urabuza umuvuduko leta turiko uradutesha umwanya twebwe rero nta mwanya dufise wo guta Eh, twebwe tuzokubaka nitwuzuza tuzobaha indaro cyangwa bazoza kwinjiramo mugabo tugasaba yuko abo bose eh, barabona yuko amahoro n'umutekano bi- bisasagaye mu burundi ushaka eh, ashaka guhiganwa ushaka kuja mu matora eh, naze hanyuma dukore ibishoboka byose kugira dukingire eh, agateka kiwe cyane kugira ngo ashobore kwishira yizane atangorane mugabo ntihagire umuntu yumvira ngo ariko adusubiza inyuma mwavuze kandi abarundi bashika miliyoni zitanu biyandikishije mu matora yo guhakana canke kwemeza ibwirizwa shingiro rishasha ariko hari amakuru yatangajwe n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu avuga ko mu gihe leta y'uburundi yobandanya ah, ayo matora eka vyohava bivamwo ingorane nyinshi cane kuko ah, bavuga ko abatavuga rumwe na leta benshi hariho abari hanze igihugu eka tukaba tuzi kandi n'abatavuga rumwe na leta nabo nyine ko bavuga ko batari bashigikiye uyu mugambi leta y'uburundi ibivuga ko iki Eh, twamusaba nawe nyine ko yogirisha iyandikwa rishasha kugira ngo turabe abo barundi batashoboye kwiyandikisha uko bangana kuko uvuze abarundi benshi tukabona abiyandikishije turabura abo benshi uko bangana aho bari Eh, iyo tubwira ati ni naka na naka batiyandikishije kandi eh, twebwe nk'uko twabivuze eh, dushobora izikunze kandi eh, umugambi dufise ni uwo gukiza igihugu si uwo gusubizanya igihugu abamenyereye gusoroma ibyo batarimye Eh, twebwe nibagende umunyamabanga mukuru azobahe ibyo yarimye mugabo ku gihugu c'uburundi twebwe abategetsi no munsi ingendo dufise nuko abo bose bifuza kuja amatora Ba- nami ndavyumva biyamamura cabagirane twebwe imiliyoni zitanu bavuga ngo bandikishijwe ku ngubu canke iki ku ngubu canke atari ku ngubu nuko abarundi biyandikishije cane kuva uburundi bwikukira ni ubwa mbere dushika ku rugero aho abarundi biyandikisha ukungana gutya ibizovamwo navyo nzi mugabo nuko biyandikishije tugasaba nabo nyene ko batabishaka nibaze biyandikishe batore oya twebwe muri leta tuzoshiraho intahe ishize gaston sidimo vice perezida wa mbere w'uburundi murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye iradiyo ijwi ry'amerika Eh, murakoze namwe radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ubu ngubu rero dukomeze amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu rwanda hari umwanya mwiza u rwanda rufite umwanya mwiza mu bihugu bigerageza kurwanya ruswa nubwo nta byera ngo de botswana muri afurika ni iya mbere u rwanda ni urwa kabiri ibi rero bikubiye muri raporo nshya y'umuryango mpuzamahanga urwanya ruswa n'akarengane transparency international asumuta kaboyi arimo aradutunganyiriza iyi nkuru neza ubu ngubu tuzayibagezaho mu makuru yacu ataha urakoze cyane thomas ahandi naho leta y'uburundi isaba abahagarariye igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu kijejwe gufasha abantu aho nikora oca gusubiramwo icegeranyo c'umugambi wo gukorera ko muri uno mwaka ivuga ko oca yarengeje urugero mu bitigira itanga ni inkuru ya mugenzi wacu diane ndonse mu burundi mu itangazo leta y'uburundi yasohoye kuri uyu wa gatatu iriyamiriza muri rusangi icegeranyo cyasohowe n'ishami rya onu ryitaho bantaho nikora oca iminsi ibiri imbere y'iri tangazo ariko ikiyamiriza mu buryo bw'umwihariko ibitigiri ryashikirije ku banyagihugu bari mu bukene tukibutsa ko ivyo bitigiri ari miliyoni zitatu n'amajana atandatu z'abantu babayeho nabi bivuye ku ngorane za politiki iz'ubutunzi hamwe no kubiza umunyamabanga wa leta akaba n'umuvugizi wayo philippe nzobona riba muri iryo tangazo avuga ko igisata oca atari rya mbere kibesha mu vyegeranyo vyaco leta y'uburundi iranegura ukugera ico cegeranyo hamwe n'urusasuma rw'abarundi ruvugwa yuko bakeneye gufashwa eka ndetse n'ibitigiri gishyikirizwa vyose vyakozwe ubushikiranganji nyamukuru mu bufise ico bujejwe mu bijanye n'ukugarukira ku bari mu ngorane n'abatishoboye butagishijwe inama aha tuvuga nk'ubushikiranganji bujejwe intwari yo hagati mu gihugu ubushikiranganji bujejwe uburimyi ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu hamwe n'ubujejwe agateka ka muntu ari nabwo bushinzwe abatishoboye ubwo bwose akaba nta na bumwe bwakoranye na bene gushikiriza ico cegeranyo ikaba ari itangazwa n'ibiharuro vy'umurengera vyashikirijwe n'ico gisata ca oca kandi bukaba atari ubwa mbere gishikiriza ibiharuro atawuzi iyo cabikuye leta y'uburundi rero ikaba yayamiriye kure ibiri muri ico cegeranyo caraye gishikirijwe uko cakabaye kuko cakozwe n'uruhande rumwe atawe rugishije inama ariko nubwo biri uko umuhuzabikorwa w'amashirahamwe akorera mu burundi y'ishirahamwe mpuzamakungu onu gary conil mu ijambo ryiwe yashikirije kuri uyu wa mbere w'iyindwi yemeza ko bakoranye na leta hamwe n'andi mashirahamwe afasha abantu aho nikora uwo mugambi wakorewe hamwe na leta y'uburundi hamwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ikorera muri kino gihugu gihugu nk'uriserukira hano ndashimira mu buryo bw'umwihariko abo bose twakoreye hamwe mu kuraba ibikwiye gukorerwa ko mu bijanye n'ibikorwa by'abantu aho nikora mu buryo buzoshoboza gufasha mu byo abanyagihugu b'abarundi bakeneye mu maguru masha ariko kandi no gushigikira abanyagihugu guhangana n'ingorane kukaba nkako igikorwa ca oca co kwerekana umugambi wo gufasha abantu aho nikora muri uyu mwaka cari citabwe n'ubushikiranganji bw'imigenderanire y'uburundi hamwe n'amakungu umwunganizi muri ubwo bushikiranganji ndikumana jean dodieu ari nawe yashikirije ijambo ku izina rya leta yavuze ko igihugu cafashije kwerekana ahari ubukene kuruta ahandi igihugu naco kaba carakoranye n'iryo shirahamwe mu kurangura kino gitabo kugira ngo ashobore kwerekana ahakenewe gufasha hama tukaba twizigiye yuko nk'uko babitwemereye bagiye um, gukoresha inguvu zose kugira ngo bashobore gushika kubafasha kugira ngo bashobore gushikana mu ngiro ibihango twihaye twese twabonye yuko biraba twese ko ni ingorane abarundi bafise bikaba bijanye rero n'uno mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani uko biri kose umunyamabanga wa leta akaba n'umuvugizi wayo philippe nzobona riba asaba ko ico cegeranyo gisubirwamwo kugira babone ivyo gukorera ko muri uno mwaka igasaba abahagarariye ico gisata c'ishirahamwe mpuzamakungu oni kijejwe gukurikirana ibibazo by'abari mu ngorane oca gukorana nyabuna n'ubushikiranganji butandukanye twavuze mu gace ka kabiri ari nabwo burabwa n'ivyo bibazo vyo kugarukira ku batishoboye kugira ngo bazogire ico baterereye hanyuma bategurire hamwe icegeranyo cemewe bumvikanye ko bazohora bakorera ko bose ku neza y'inyungu za leta ihurirako n'ico gisata ca oni citwa oca twibutse ko imiliyoni zirenga ijana mirongo ine n'imwe z'amadolari y'abanyamerika arizo zikenewe kugira ngo bagarukire kuri bantaho nikora bababaye cyane uno mwaka baharugwa ku miliyoni zibiri n'amajana atandatu nk'uko biri muri ico cegeranyo ca oca ayo mafaranga akaba yigwije ko kabiri ugereranije n'ayari yategekanijwe gukora mu mwaka uheze igisata oca gisigura ko uko kongerekana kw'ayo mafaranga kwavuye ko abantu bakenye babandanije biyongera ariko uburyo ntibwongerekane ibujumbura diane ndonse ijwi rya amerika
turi ko turaje ku musozo w'ibiganiro byacu ariko mbere yaho reka tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije avugwa hirya no hino ku isi twabwiye ko perezida wa amerika donald trump abandanya kumenyesha iciyumviro cy'uko abigisha bo mu mashuri ya leta no muri amerika bashobora kuzoronswa ibigwanisho bokoresha mu kazi mu gihe byokenerwa ni mu gihe abana bashika kuri cumi n'indwi bishwe barashwe mu ndwi iheze muri leta ya florida naho kuri cya kibazo cy'impunzi z'abanyekongo bo mu nkambi ya kiziba ubu nta mpunzi n'imwe ikiri ku biro bya hcr i karongi kuko polisi y'u rwanda yahabakuye nyuma ya saa sita uyu munsi ndetse hashobora kuba hari n'abakomeretse ibyo byose umunyamakuru wacu claude ganza arabikurikirana azagenda aduha amakuru arambuye maze rero turabashimiye cyane kuri mikoro mwari kumwe na oriyani itanga ishaka na thomas kamirindi arimasi fatuma karara ku byuma na peter bafatanije enjeniyeri mwese mwese murakarama umugoroba mwiza